kumva ijwi rya amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo rutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda aho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe ku cyumweru umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi liga iteka ejo wasohoye icyegeranyo cyerekana ukuntu uburenganzira bwa muntu bwari bwifashe muri icyo gihugu umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda liga iteka irerekana ko abantu barenga magana atatu na mirongo irindwi bishwe abandi bakabarirwa irengero harimo n'abakorewe iyicarubozo ishinja inzego z'umutekano za leta y'u Burundi kubigiramo uruhare ariko inzego za leta zikabihakana Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira ishyirahamwe ry'igiteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga amajana atatu na mirongo irindwi bishwe abarenga igihumbi nabo bafungwa mu buryo ansheri niko yagize atwara ry'igiteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishyirahamwe ry'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu amajana atatu na mirongo irindwi n'umwe bishwe aho ibiziga ijana na mirongo umunani na bitanu byatowe abantu mirongo ine na batanu barazimira amazima yongo abantu mirongo itandatu n'abiri barasinzikarizwa ubuzima bimwe bifatiye ku gitsina abantu amajana abiri na mirongo itanu n'indwi barasinzikarizwa ubuzima ibyo twita torture hama abantu igihumbi na mirongo ine na batandatu barahagarikwa bidaciye mu mategeko naho biri uko ayandi mashami akorera mu gihugu muri ico gisata nka foricone f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ryamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo gerard hakizimana atwara foricone f avuga ko uburenganzira bwa muntu bwifashe neza mu gihugu twagiye twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mw'aya maraporo asorwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'uburundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazina mu katuri byabona kifashe neza mu ntara zose n'amakomine byose bigize igihugu n'ukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa batarabye ahava ibashyikiriza ni ibinyoma ni muri ya ngendo ko baberekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu atari ibibazo bihari aya muhini kuvuga ko bashyikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bishyikirizwa n'aba bantu atari byo rigiteka rimenyesha ko amashirame nk'ayo akorera mu gihugu atinya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwaha k'ubutegetsi ashe niko yagize avuga ko bafise n'ibyemezo bikwiye mbere n'amazina y'abishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka ubu rikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cane cane abapolisi n'ugwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi cndfdd hamwe n'abatware bo hasi aha dutanga akarorero ku bantu bishwe aho dusanga abantu mirongo itanu n'umunani bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo towe batarindira kugira ngo habe amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba ibyo rero biratuma rigiteka yiyumvira ko leta ibizi igituma uwo muntu yishwe ntibiba bikenewe ko bamutoza ko baba bamuzi baba bazi ingene yafashwe baba bazi n'ingene yishwe gusa igipolisi mu kwezi guheze cahakaniye ijwi rya amerika ko kidahohotera abanyagihugu pierre nkurikiye azi ko igipolisi kitabikora kandi ibyo si twe turi turabivuga gusangira n'ibyegeranyo by'amashyirahamwe ajejwe gukurikirana iby'agatakazi muntu barabivuga yuko atabyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi rigiteka rihamagaye leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi kugira ngo nayo nyine yikure ku icyeyi abo bantu bakora ayo mabi ibashengeze tugasaba n'uko imigambwe nayo nyine yaba umugambi uri ku butegetsi n'itari ku butegetsi ko bo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari ukujyana abavukanyi bajyana tugasaba amakungu abasanzwe bafasha leta ko bufasha muri kino kiringo bariya bamatora ariko arategurwa kugira ngo ashobore kuba amatora yitunze ntihabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane tugasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyotuma basubiranamo ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishami mpuzamakungu oni ku burundi gusa uburundi ntibusiba kubitera ibyatsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpg yaratanguje amatohozanyezina kuri bene ibyo byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika mu butumwa busoza umwaka ushize perezida museveni wa uganda yavuze ko agiye kurangiza ikibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'u rwanda na uganda uwo munsi kandi perezida kagame w'u rwanda yari yabwiye itangazamakuru ko kugira ngo icyo kibazo gikemuke ari uko uganda ikora ibyo yiyemeje gukora none se umuti w'ikibazo waba uri hafi kuboneka aho ibintu bigeze ubu bihagaze bite nibyo nabajije umunyamategeko akaba n'umusesenguzi mu bya politike bwana frank mwine nk'uko bakunda kubivuga muri politike nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho mu gihugu cy'u Buganda umwaka utaha hari amatora kandi no mu rwanda urabona hamaze igihe hari ibibazo y'uko ugenda n'uruza rw'abaturage ntabigenda ni ekonomi y'ibyo bihugu by'ubucuruzi bisa nk'ibyaradimbye urumva rero biri mu nyungu za bombi babiri ari ubugande n'u rwanda kugira ngo bumvikane hadakomeza kuba urunturuntu niyo mpamvu kugira ngo bashobora kuba bavuga bati nta mpamvu yo gukomeza bafite inyungu bombi babiri ari igihugu cy'u rwanda n'igihugu cy'u buganda ariko wumvise imvugo ya museveni birasa nk'aho yifata nk'aho ari we ufite urufunguzo rw'ikibazo kuko niba byari bimaze iki gihe cyose ikibazo kidakemuka akavuga ati kigiye kurangira noneho ni ukuvuga ko yibona nk'umuntu ufite umuti w'ikibazo njye navuga ko museveni buriya ari umuntu w'umuhanga mu bya politike ni umuntu umaze igihe muri politike ni uburyo bwo kubona rero ko yabona ko yakemura icyo kibazo ko amaze igihe muri mu rubuga rwa politike ku buryo ibintu bigenda neza iyo akarere gatunganye uko aboneka museveni ni nk'umuntu ugerageza gukemura ibibazo by'abantu batumvikana nabo kugira ngo n'abanyapolitike mu gihugu turabona abantu bumvikana barakagenda kwicara nabo nkabona ari muri rwego atari ukuvuga ko asa nkaho ufite umuti w'ikibazo ariko agasa nkaho n'ubundi no gukemura icyo kibazo kuko n'ubundi asanzwe akemura ibindi bibazo mu gihugu cye ubwacyo mu kiganiro perezida paul kagame w'u rwanda yagiranye na radiyo televiziyo by'igihugu yabaye nk'uvuga ati kuba iriya ntumwa yaraje ndavuga iriya ntumwa yoherejwe na museveni mu rwanda ati ubwabyo ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko ibibazo birangiye ahubwo uganda irasabwa gukora ibyo yemeye gukora hanyuma bukeye nabwo mbona ko itangazamakuru ry'u rwanda risa n'iritagaragaza icyizere cyane ku magambo perezida museveni yavuze kuba bisa nk'aho u rwanda temera neza ibyariye amagambo byo ubivugaho iki ngira ngo ni uko ibyo bintu bimaze igihe burya ibibazo by'u rwanda n'ubugande nibyo abandi bavuga ngo izi bana zikubitanya amahembe ni ibintu bimaze igihe birakubera iyo mpamvu nibyo bituma adafite icyizere y'uko ibibazo bishobora gukemuka ariko muri politiki yose birashoboka kuko muri politiki burya ni inyungu uko umaze kubivuga iyo hari inyungu zituma wumvikana mugenzi wawe numva udashobora gukemura kuko muri politiki ntabwo ushobora kuvuga ngo ikindi gishoboka muri politiki yose birashoboka kubera iyo mpamvu rero wenda u rwanda rushobora kuba rufite ikibazo cy'uko hamaze icyo gihe n'ibyo bibazo wenda batumvikanaho babonaga ubugande bugenda buhoro kuri icyo kibazo niba bemeye ko bashobora kugenda buhoro ahantu bashobora kubyihutisha numva ko mu by'ukuri batagombye kugira izo mpungenge z'uko bidashobora gukemuka kuko muri politiki buri gihe ni inyungu niba hamaze igihe hari abacuruzi batagenda gucuruza niba hari u rwanda nayo bihomberamo n'ubugande buhomberamo niba kandi burya nk'uko umaze kubikubwira sebe ni umuntu ufite ubunararibonye muri politiki ku buryo nta muntu ashobora kuvugana nawe nta muntu atumvikana ashobora kubona nawe bikabona muri urwo rwego y'uko ariyo mpamvu ashobora gushaka gukemura icyo kibazo niba hari koko abantu bavuga bati abantu bacu barafungwa ese abantu bafungwa koko ni abanyabyaha niba atari abanyabyaha kuki badarekurwa niba rero ubwandu bugati abo bantu kuko wenda tugiye kureba ko tubafungura n'u rwanda rukavuga ati rero za ntasi ntabwo tuzazongera kuzohereza kandi kumva ni ibibazo rwose abavandimwe bari kuko ubugande burya ubugande n'u rwanda ni abavandimwe ni abavandimwe basangiye byose kutumvikana njye numva ni ibintu bibaho bihora bibaho mu muntu n'ingo ntabwo zumvikana nta nyungu ziri mu kuhoza bafite amakimbirane ahubwo inyungu ziri mu kumvikana kugira ngo n'umuryango wa east africa ujye utera imbere kuko urabona east africa yaradindiye nta bikorwa nta terambere ntacyo nkumva rero cyane cyane museveni ufite wa mugani n'urufunzo rwa east africa kuko niwe muntu ubona ushyigikira east africa nkumva ikibazo cyose kirimo kubwiriza east africa gishobora gukemurwa abantu bicaye bakabyumvikanaho bwana frank mwine ndagushimye cyane kubera uyu mwanya uhaye ijwi rya amerika n'ibyo bitekerezo duhaye ibyo kuri murakoze cyane nange ndabashimira inshuti mukomeje kudutega yombi ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu rwanda ikiganiro ejo
turabasuhuje inshuti bakunze ibi biganiro bya radiyo ijwi rya amerika ivugira ku ijana na kane bitatu fm by'umwihariko mwe bakunze b'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo bivuye ko wifashisha itangazamakuru ugamije kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari njye mwumva kuri mikoro nitwa ishimwe honore ariko si ni njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye marie claire singizwe tubahaye ikaze mu kiganiro cya none ikiganiro ngaruka kwezi kigaruka ku burenganzira bwa muntu aho kuri iyi nshuro tuganira ku burenganzira ku mutungo ingingo ya mirongo itatu na kane y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa ndetse n'ingingo ya cumi na karindwi mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu u rwanda rwashyizeho umukono mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo bwite ntawe ukwiye kuwumwambura binyuranyije n'amategeko kuri uyu munsi turaganira kuri gahunda iherutse gutangazwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa kigali uvuga ko ugiye gutangira gufatira ibibanza bimaze imyaka igera kuri itatu bitabyazwa umusaruro ndetse n'inyubako zadindiye iyi gahunda ariko ntiyavuzweho rumwe n'abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abaturage bo mu mujyi wa kigali imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu abanyamategeko n'abandi nk'uko tuza kubyumva ku buryo burambuye muri iki kiganiro iki kiganiro gihagarariwe na nigena roje naho umwizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma muri iki kiganiro turumva icyo bamwe mu batuye umujyi wa kigali batekereza kuri iyi gahunda turumva kandi icyo metire habimana piyo umwarimu muri kaminuza y'u rwanda mu ishuri ryigisha amategeko akaba n'umwe mu bagize urugaga rw'abavoka mu rwanda ku musozo w'iki kiganiro turumva icyo impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu krado yiteguye gukora kuri iyi gahunda kugira ngo uburenganzira bwa muntu ku mutungo we bwubahirizwe mu kiganiro ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buherutse guha itangazamakuru ku wa cumi n'imwe gushyinga uyu mwaka bwavuze ko bugiye gutangira gufatira ibibanza bimaze igihe bidakoreshwa ndetse n'inyubako zadindiye mu rwego rwo kunoza isuku y'umujyi no gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'ingingo ya mirongo itanu n'umunani y'itegeko rigenga ubutaka ivuga ko ubutaka bushobora kwamburwa nyirabwo ari uburi mu mbago z'umujyi kandi bukaba bumaze imyaka igera kuri itatu ikurikiranye budakoreshwa ku nzu zadindiye itegeko rivuga ko iyo imaze imyaka igera kuri ibiri itubakwa kandi na nyirayo yayo atagaragara ifatwa nk'aho yayitaye umuyobozi wungirije w'umujyi wa kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo dr nsabimana ernest avuga ko ibi bigiye gutangira kubahirizwa mu rwego rwo kugira umujyi ukeye kandi iki cyemezo kitareba umuturage gusa ko ahubwo kinareba ibibanza bya leta biherereye aho iri tegeko rireba uyu muyobozi akomeza avuga ko ibibanza bidakoreshwa ndetse n'inyubako zadindiye usanga byarahindutse indiri y'ibisambu umuyobozi w'ishami ry'imiturire n'imitunganyirize w'umujyi wa kigali enjeniyeri mugisha fred we avuga ko hafashwe umwanzuro mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'iri tegeko ku bibanza n'ubutaka bitabyazwa umusaruro umujyi wa kigali ugaragaza ko muri rusange ibibanza mirongo itanu ari byo bitabyazwa umusaruro aho ibisaga makumyabiri muri byo ngo biri mu murongo utukura bivuze ko ari byo bizatangirirwaho kwamburwa bene ibyo honore reka twibutse abaduteze amatwi ko nabo bashobora kugira uruhare muri iki kiganiro bifashishije ikoranabuhanga rya telefoni ngendanwa aho batwandikira ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi banayifashisha baduha ibitekerezo byabo kuri whatsapp badusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter na youtube aho bajya ahashakishirizwa bakandikamo ejo youth eco mu ijambo rimwe maze bakadusangiza ibitekerezo byabo honore rero mu gihe ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buvuga ibi abaturage nabo ngo bafite icyo batekereza kuri iyi gahunda reka twumve icyo abaturage bo mu mujyi wa kigali baganiriye na mugenzi wacu david hitimana batekereza ko cyakorwa kugira ngo umuturage atamburwe ubutaka bwe turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro
ngewe uko mbyumva numva bagakwiriye kumwubakira ahubwo kubera ko nyine aba yarabuze ubushobozi bakamufasha nyine bakamwubakiraho kugira ngo bamwambure na hahandi yari afite kandi wenda hari igihe cyari kuzagera akabona uburyo akahubaka numva bamufasha nyine bakamutera inkunga akubaka ubundi nk'abaturage ba rubanda rugufi niko navuga kuko burya bavuga ngo iyo gihugu kigizwe n'abaturage iryo terambere ntabwo ryageraho umuturage ashonje kandi igihugu kirashaka iterambere ryihuta sibyo kandi uwakagejeje igihugu ku iterambere ni umuturage rwahazaba abakuru abatoya bajye hasi ntabwo urumva ko byibuze nimba batwatse ahantu batujyana ahandi bahaturekere bavuga ati nimba mufite ubushobozi bwo kubaka aha nimuhagume noneho kandi n'aho batwatse baduha inyishyu yaho ihakwiriye sibyo njye ndumva umuntu abaye yarabashije kugura ikibanza yacyubakira igihe ashakiye kuko ushobora kubona ubushobozi uyu munsi bwo kugura icyo kibanza ugashaka ubushobozi bwo kucyubaka ubwo rero kiramutse kimaze nk'icyo gihe kitarubakwa ndumva icyo leta yakora yamufasha icyo kibanza kikubakwa aho kugira ngo bakimwambure ndumva leta ahubwo yakagombye kureba ba rubanda rugufiya bakabafasha bagomba kubafasha aho kugira ngo umuntu anyagwe n'ibyo yari afite urumva ko ntaho twaba tujya ahubwo bo bagashatse uburyo kibafasha umuntu ahubwo icyiza ni uko wenda batuvuganira bakareba uko ukundi kuntu babigenza ariko kwamburwa ikibanza si wo muti ahubwo bakagombye kudutekereza wenda bagashyiraho andi mabwiriza wenda se iba ari umusoro bacyuriza ariko bakawushyiraho ariko aho kugira ngo bacyambure umuntu nanone gukura gufata bakabyakomaho nta kintu baba bamukoreye kuko baba yananiwe kucyubaka niba yamuvana se azabahati nta bundi buzima waba umuhaye ahubwo byakabaye kuba wabasha kumufasha ukamenya uburyo abayeho ukamenya impamvu yatumye atabasha kucyubaka ukaba wamufasha akacyubaka ahubwo akacyuzuza bikaba aho ngaho ahubwo yashyiraho imisoro umuntu akaba yabasha gusora aho hantu ariko nanone ndetse n'umwambura nimba ubu none aha ngaha babashije kumwambura icyo kibanza yari afite kandi n'ubundi mu buzima yari abayeho ari ikibazo azaba hate kandi icyo kibanza yari afite yarashingiyeho ubu none aha ngaha azabasha kuba abayeho hate
arakoze cyane mugenzi wacu david tunashimira aba baturage ku ruhare bagize muri iki kiganiro si aba baturage gusa bagaragaza kutanyurwa n'iri tegeko kuko n'umwarimu muri kaminuza y'u rwanda akaba n'inzobere mu by'amategeko metero habimana piyo avuga ko hari uburyo amategeko yuzuzanya n'izindi nzego ku buryo batacicika ibishobora kubangamira itegeko rihatse ayandi ari ryo tegeko nshinga ari naho ahera asaba inzego bireba kujya zita cyane ku kumva ibitekerezo by'abaturage aho gusa n'ababibatura hejuru ibishobora kubagora reka tumwumve turagaruka mu kanya
kubera ko itegeko nshinga niryo tegeko riruta andi mategeko ariyo yose n'itegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga nta gaciro riba rifite ingingo iyi n'iyi agace aka n'aka n'aka kanyuranyije n'itegeko nshinga mu ngingo iyi n'iyi n'iyi biba bigomba kuba puresi ntabwo ntabwo bitwara bushyo mu kigari aha byumvikane ko ntabwo ari amarangamutima ye ashingiraho ngo avuge ngo iri tegeko ndabona ritari ryiza oya ahubwo ni ukuvuga ngo iri tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga ni nacyo urukiko rusuzuma ariko mu busanzwe mu rwego rw'imitegekere y'igihugu habamo inzego eshatu zitandukanye habamo urwego nyubahirizategeko urwego nshingamategeko n'urwego rw'ubucamanza itegeko nshinga ryacu rivuga ko izo nzego ko zitandukanye ariko nanone ko zuzuzanya kuvuga ko zuzuzanya ni ukuvuga ngo ntabwo rumwe rukora ku buryo butandukanye n'urundi iyo rumwe hari rutandukiriye urundi rushobora kuba rwarugarura ku murongo so ni muri uru rwego rero no mu mategeko yacu y'u rwanda hateganyijwe ko mu gihe inteko ishinga amategeko yabashyizeho itegeko ariko umuntu wese ubifitemo inyungu akabona ko iryo tegeko swati itegeko ingingo yayo cyangwa se n'agace k'ingingo rishobora kuba hari icyo ribangamiyeho andi mategeko ashobora kuba yabiregera ariko icyo nasaba by'umwihariko ni uko iyo etape iyo sitepu yo kumva ibitekerezo by'abantu yazajya ihabwa agaciro gakomeye cyane ahubwo ugiye nk'umunyamategeko navuga ngo ese koko iriya misoro inyuranyije n'itegeko nshinga ari nacyo cyarezwe ari nacyo cyasuzumwe n'urukiko igihe nk'umunyamategeko rero hari uko urukiko rwabibonye ingingo rwemeye ko zitanyuranyije n'itegeko nshinga n'ingingo rwabonye ko inyuranyije n'itegeko nshinga igihe nk'umunyamategeko urubanza rwaciwe ku rwego rwa nyuma ku rwego rwa nyuma ni ukuvuga ngo inzira zose zaba izo kujurira zaba izo kugira gute zose zubahirijwe urwo rubanza ruba ari rwiza kuko ruba rugomba gushyirwa mu bikorwa kuba ari urukiko rwarafaye iki cyemezo ubwo nemeranya n'icyemezo cyafashwe n'urukiko ni ukuba izo ngingo zaregewe hari izagiye zivaho koko kuko impungenge ziyo ziba umuntu aravuga ati ese niba itegeko rivuga ko ubutaka butubatse usora umusoro uba ukubye kabiri hongeraho ijana ku ijana ati zuriya muntu ntazabura umusoro ntabwo mpamya ko leta ishobora gufata icyemezo igambiriye kurenganya abaturage mu itegeko u- ubutaka ni umurage rusange w'abanyarwanda turiho uyu munsi tubufiteho uburenganzira ariko n'abazadukomokaho ejo babufiteho uburenganzira ni niyo mpamvu habaho amategeko agenga ngo ubutaka bukoreshwe mu by'ubu n'ubu n'ubu ni uko hari n'igihe rimwe na rimwe hari ibintu bishobora gufatwa nk'akarengane kubera ko bitasobanuwe bihagije ugasanga wenda icyemezo kiraje cyituye ku muntu ariko ku buryo aba yasobanuriwe ashobora kuba yabyumva
turamushimiye cyane metero piyo habimana
bibaza uko ejo bazaramuka
ubushishozi nibugombera ko imvi zimera kuko ubukambwe bushimwa atari ugusaza cyane urupfu rw'umwemera rucira abagomima z'abasama bati dusinde divayi iruta izindi uhitamo barakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma reka noneho twakire mugenzi wacu krisiteri w'icyeza atugezeho ibitekerezo bimaze kumugeraho mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka mu kanya krisiteri atuguhaye ikaze murakoze kuma ikaze rero mwe mudukurikiye kuri iyi nsanganyamatsiko hari abakunzi b'ikiganiro bamaze kugira icyo babivugaho banyuze kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe twihuse ezekiel uherereye mu karere ka rusizi aravuga ko abona ari akarengane gakabije cyane kuba umuntu yakwamburwa ikibanza mu gihe afite impamvu runaka zatuma atacyubaka cyangwa ngo arangize inyubako naho uwiringiye imana jean claude uherereye mu karere ka muhanga aravuga ko kuri iyo nsanganyamatsiko umuntu yubatse inzu ikamunanira atayamburwa ati ahubwo yafashwa akagirwa inama y'uburyo yakwegera amabanki akamufasha akabona inguzanyo akayubaka akayuzuza ati nuko nabyumvaga kabera emmanuel aravuga ko iyi nsanganyamatsiko ari nziza cyane ati ariko bibaye byiza leta yasobanura neza iby'iyo ngingo ya mirongo itatu na kane ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa urakoze cyane krisitera genda usome ku mazi turasubira mu kanya utugezeho ibitekerezo byatanzwe n'abakunzi bacu mu kiganiro cy'ubushize cyagarukaga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana kirere rero reka noneho dukomereze mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu krado ivuga ko yiteguye kuregera urukiko kuko isanga iyi gahunda inyuranyije n'amahame agenga uburenganzira bwa muntu kandi ikaba inanyuranya n'icy'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rivuga ku mutungo wa muntu ni mu kiganiro kigufi wagiranye n'umuhuzabikorwa w'iyi mpuzamiryango evariste murwanashyaka reka tucyumve turagaruka mu kanya bwana evariste mu rwanashyaka tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ikiganiro ngaruka kwezi kivuga ku burenganzira bwa muntu aho kuri iyi nshuro turi kuganira ku burenganzira ku mutungo kuri bwa burenganzira bw'umuturage ku mutungo we umujyi wa kigali uherutse gutangaza ko ah, ugiye gutangira kwambura ubutaka kwambura imitungo imaze igihe kigera ku myaka itatu idakoreshwa na ba nyirayo ikayibaya ubutaka bwite bwa leta Ah, mwebwe iki ngiki murakivuga heke Eh, murakoze eh, mu by'ukuri natwe ibyo twarabyumvishe ariko twebwe icyo tukivugaho ni uko eh, binyuranyije n'amahame y'uburenganzira bwa muntu ndetse bikanyuranya n'amategeko menshi yaba itegeko nshinga eh, rivuga y'umu- y'uko umutungo w'umuntu utagomba kuvogerwa ndetse n'itegeko ubwaryo rigenga ubutaka umujyi wa kigali wenda wo mu kubivuga urushingira ku biri mu itegeko ariko nawe ugashingira ku itegeko naryo ririmo ibibazo ubwo rero eh, ikintu numva twebwe mbere na mbere nk'abantu uburenganzira bwa muntu binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu buriya no mu mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ntabwo byemeye ko umuntu umutungo we uvogerwa kuba ibyo byose rero binyuranya binavuguruzanya umujyi wa kigali twumva wari ukwiye ku- kwitonda ku mbere y'uko ufata iki cyemezo abantu bakabanza bakazumva ese mwebwe nk'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mwiteguye gukora iki mu gihe umujyi wa kigali waba utangiye gushyira mu bikorwa ibyo urimo uvuga mbere na mbere twebwe ikintu turi- tugiye gukora mbere na mbere tugiye kubanza dusesengura rino tegeko neza rigenga ubutaka noneho turihuza byose twareba icyo gukora abanyamategeko bacu ubwo tuzicara turebe icyo gukora Eh, ikindi cya kabiri ni uko nanone nk'uko ririya tegeko navuze ryo muri bibiri na cumi na gatatu ribivuga ririya tegeko rigenga ubutaka havugamo yuko iyo igihe umuntu afite impamvu zumvikana atamburwa ubutaka bwiwe No- nabwo byarebwaho kuko hari ikintu cy'ingenzi kiriho ni ukuvuga ngo bano bantu ntabwo harimo abatarubatse cyangwa abadakoresha ibyo bibanza byabo kubera yuko igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali nicyo kibanza kubanza kwemeza byemezwa noneho abantu bakamenya ngo hano hateganyirijwe iki kugira ngo batazubaka bamara kubaka imitungo yabo bakaza bakabasenyera kubera ko batakurikije ikinyumunaniro cy'umujyi wa kigali kandi tukumva yuko twaganira n'umujyi wa kigali tukareba niba iyo myaka itatu bavuga nubwo wenda ari mu itegeko yabarwa hashingiye igihe igishushanyo mbonera cyemerejwe niba igishushanyo mbonera kitaremerezwa cyangwa kiri kuvugururwa ntabwo wakwaka abantu imitungo ngo ntibayikoresheje kandi batazi mu by'ukuri icyo bagomba kuyikoresha ubwo rero hariho ibintu bibiri hariho kuganira n'umujyi wa kigali tugatanga inama z'icyakorwa cyangwa se tukaba twasesengura itegeko tukariregera mu rukiko Ah, turagana ku musozo turagana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga ndagira ngo mugire icyo aka kanya icyo tubijeje ni uko eh, iteka duharanira ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa ntitwatezuka gukora ubuvugizi ku bibazo bafite tugiye kubakorera ubuvugizi tugiye gusesengura itegeko turebe niba twariregera mu rukiko ko izo ngingo zavanwaho kandi dukore n'ubuvugizi mu mujyi wa kigali ko bigomba gukorwa byubahirije uburenganzira bwa muntu kandi byubahirije ibikubiye mu itegeko nshinga ndetse no muri iryo tegeko navuze rifite ingingo ebyiri zivuguruzanya turabashimiye cyane murakoze cyane arakoze cyane evariste mu rwanashyaka umuhuzabikorwa w'imishinga y'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu krado aho yagarutse ku kintu cyo kuvuga ko biteguye kugirana ibiganiro n'umujyi wa kigali kugira ngo iyi gahunda ikorwe hadahutajwe umuturage ariko kandi ngo baniteguye kuregera urukiko rw'ikirenga kuko basanga mu mategeko umujyi wa kigali uvuga ko ushingiraho nayo arimo ibibazo ubwayo asa n'avuguruzanya honore ndabona turi kugenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko reka duhe ikaze nanone mugenzi wacu christelle uwicyeza atugezeho ibitekerezo byatanzwe n'abakunzi b'ikiganiro ejo ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku burenganzira bwo guhitamo muzabana turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro nk'uko bisanzwe bakunze b'ikiganiro ejo tubategurira ikiganiro ngaruka kwezi ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu cyagarukaga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana aho twibazaga tutese mubona ari iki gitera imwe mu miryango guhitiramo abana babo abo bazashakana twihuse agnes uherereye kimisagara avuga ko abana bafite uburenganzira bwo guhitamo uwo bazabana bifuza naho aruberi uherereye mu karere ka kamonyi avuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhitamo uwo bakundana dukomeza niyo nkuru patrick uherereye mu karere ka muhanga yunze mu rya beri aho avuga ko buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo uwo ashaka mutesi uherereye mu karere ka gasabo yagize ati nkunda ikiganiro ejo naho kuri iyo nsanganyamatsiko umukobwa cyangwa umusore ukwije imyaka y'ubukure ni ngombwa kwihitiramo uwo ashaka bakibanira mu mahoro naho ishiteni uherereye mu karere ka karungi yagize ati nta mubyeyi ukwiriye guhitiramo umwana we atamugishije inama uyu nawe ntiyatwibwiye gusa aravuga ko byamubayeho aho yahatiwe kubana n'umukobwa atakundaga ati nyuma yaho yafashe icyemezo abana n'uwo yakunze ariko mu muryango babagize ibicibwa dukomereze ku butumwa bwa muhoza elsa ati muraho bari mu beza dukunda mperereye muri ngoma ati nanjye byambayeho aho mama wanjye yanze uwo nakundaga aho byamviriyemo kumuhunga ati yanzaniraga uwo ngomba gukundana nawe yasoje ubutumwa bwe avuga ko ababyeyi bamwe bafite ubwikunde no gushaka ibintu bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa twari dufite bwa rubu ariko mwakomeza mukabwuhiriza tukazabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha
turagana ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere y'uko dusohoka muri studio reka tubanze tubibutse ko twaganiraga ku burenganzira bwa muntu ku mutungo we twumva ibitekerezo by'abantu batandukanye ku bijyanye n'icyakorwa kugira ngo uburenganzira bw'umuturage ku mutungo we bwubahirizwe muri gahunda iherutse gutangazwa n'umujyi wa kigali uvuga ko ugiye gutangira gufatira ibibanza n'inyubako zadindiye bimaze igihe kigera ku myaka itatu bitabyazwa umusaruro na ba nyirabyo mu rwego rwo kurushaho kunoza isuku n'umujyi wa kigali mu kiganiro cya none twumvisemo icyo abaturage bifuza ko cyakorwa kugira ngo umuturage atakwa ubutaka bwe twumvise kandi icyo umunyamategeko habimana piyo avuga kuri iyi ngingo ndetse n'icy'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa monokrado ivuga ko yiteguye kuregera urukiko rw'ikirenga kuko isanga harimo kuvuguruzanya n'icyo itegeko nshinga riteganya kuko mu ngingo yaryo ya mirongo itatu na kane rivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogererwa adakwiye kuwamburwa mu buryo bunyuranyije n'itegeko inshuti bakunze b'ikiganiro ejo turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na nigena roje mizero kirisipe yari ku buhanga bw'ibyuma naho nge wakibagejejeho nitwa ishimwe honore mfatanyije na mugenzi wanjye marie claire singizwe turabifuriza kugubwa neza no gukomeza kunogerwa na gahunda ya radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye abakomeje kudutega amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma naho washyize hamwe ibiganiro ni fatu alimasi karara